iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi uyu munsi turi kuwa gatatu tariki ya makumyabiri na karindwi z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika mu gipolisi tubwira tuti amatohoza ko yatanguye umuco wo ku bijyanye n'ibyo bintu uzoheza umenyekana polisi gushika mu gitondo cuno munsi eh, nakubwiye ko ayo makuru twayumva ku ma- ku bimenyeshamakuru nk'uko iwanyu uwo ni pierre nkurikiye umuvugizi wa polisi y'igihugu mu burundi avuga ku ibura ry'umunyamakuru jean bigirimana waburiwe irengero iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu aloise bigirimana
leta z'ubumwe za amerika yaneguye yivuye inyuma ibitero bibiri vya bombe vyabereye muri somaliya ku rwinjiriro rukuru rw'ibarabara rigana ku kibuga c'indege ca mogadishu ejo ku munsi wa kabiri abantu bashika cumi na batatu nibo bahasize ubuzima umuvugizi w'akanama kajejwe umutekano muri amerika ned price yamenyesheje ejo ku munsi wa kabiri ko amerika ifadikanije n'ibindi bihugu bazoguma hafi ya somaliya mu kurwanya iterabwoba ryabaye indanse muri ico gihugu aho hantu haturikiye izo bombe niho abakozi bakorera kuri ico kibuga c'indege bahora baca kandi ni hafi y'ahari inyubakwa zikoreramwo ishyirahamwe mpuzamakungu onu hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa afurika umugwi w'iterabwoba wa al shababu wamaze kwemanga ko ari wo uri inyuma y'ico gitero inama ijejwe umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu oni yaremeje ejo ku munsi wa kabiri kongereza ikiringo c'inteko za oni za minuska ziri mu gihugu ca repubulika ya central africa gushika mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ni nyuma yaho igihugu c'ubufaransa cyaheruka gutangaza ko kigiye gukura abasirikare baco muri ico gihugu oni imenyesha ko ishigikiye kandi faustin arkanje tuwadera aheruka kugenwa ayo mabanga mu kwezi kwa gatatu abasirikare ba oni bari muri centre africa bashika ku bihumbi cumi na kimwe bajejwe gukingira abasivile gucungera iby'agateka ka muntu no gufasha kugira imfashanyo zishikire abanyagihugu inama ya oni ijejwe umutekano yamenyesheje muri ico cemezo cejo kuwa kabiri ko ibijanye n'umutekano biriko biratera imbere ariko ko ico gihugu kikirangwamwo abarwanyi bakibandanya gutera ibitero bihungabanya amahoro n'umutekano perezida salva kiir wa sudani yo mu manuko yararahije mu mabanga icegera ciwe ca mbere gishasha tabani deng gai aheruka kugena ngo asubirire rieke mashare mashare yagiye mu kinyegero muri uku kwezi inyuma y'aho abasirikare bamuyoboka batanye mu mitwe n'inteko za leta icegera cy'umukuru w'igihugu mushasha generale tabani deng gai avuga ko nawe yagize uruhara mu biganiro by'amahoro ku ruhande rwa rieke mashare mu ijambo yashikirije yemera ayo mabanga ejo kuwa kabiri deng yamenyesheje ko agiye kwihutira gukora ibintu bitatu icya mbere ni uguhagarika intambara icya kabiri gusubiza mu zabo abahungiye hagati mu gihugu icya gatatu nacyo ngo ni ugusubiza hamwe abasirikare bo ku mpande zose tukivuga kuri icyo gihugu kandi igisata cya oni kijejwe impunzi ku isi hcr kimenyesha ko intambara ziheruka kwaduka muri sudani yo mu manuko zatumye impunzi zishika ibihumbi mirongo itatu n'indwi zihungira mu gihugu kibanyi cya uganda iyo mirwano yatumye abashika amajana atatu bahasiga ubuzima ubisa n'iyacuretse ariko hcr imenyesha ko ku murwa mukuru juba ndetse no mu bindi bice by'igihugu imitima y'abantu itarasubira hamwe umuvugizi wa hcr adrian edwards amenyesha ko ibijyanye na politike byahinduye iyindi sura muri icyo gihugu inyuma y'aho perezida salva kiir asubirije rieke mashare yahora aricegera cya mbere ciwe akamusubiriza na tabane deng gayi nk'uko duhejeje kubivuga abakurikiranira ibibera muri ico gihugu bavuga ko ico ari ikimenyetso c'uko hari ugucanamwo mu batavuga rumwe na leta kandi bishobora gutuma ibintu biyangara muri ico gihugu hano muri leta zunze ubumwe za amerika ubushuhe burenze urugero bugaragara muri leta ya amerika muri iki gihe bwatumye umuriro utema ugatongora amashamba muri leta ya california iri mu burengero bwa amerika abajejwe kuzimya umuriro bashika ibihumbi bitatu nibo bariko barafasha kuzimya uyo muriro wiyadukije mu mashamba mu buraruko bushira ubuseruko bw'igisagara ca los angeles abategetsi bo muri ako gace bamisha ko gushika ejo ku munsi wa kabiri ibice mirongo ibiri na bitanu ku ijana vyari bimaze kuzimwa ariko ko hataragera ko abantu bashika ibihumbi mirongo itanu bahunze uwo muriro basubira mu ngo zabo umuntu umwe niwe amaze kumenyekana ko amaze gusiga ubuzima muri uwo muriro wadutse ahandi havurwa umuriro muri amerika nyene ni mu gisigara ca carmere ni mu manuko bwa san francisco umuriro wasambuye amazu atari make n'abantu barahunga
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na aloise bigirimana amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwakatiye abagabo batatu bari bakurikiranyweho icyaha cyo kwica umuzunguzayi nyabugogo igifungo cy'imyaka icumi kuri buri wese ni inkuru y'umunyamakuru wacu asumutakaboye abahamijwe icyaha cyo kwica uwamahoro tewodoziya wahoze ari umuzunguzayi muri gare ya nyabugogo indayisenga sembeba josefu kaneza erike na turabumukiza venusti bose uko ari batatu urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwemeje ko icyaha kibahama maze buri wese akatirwa igifungo cy'imyaka icumi urukiko ruvuga ko aba bagabo bahamijwe icyaha cyo gukubita no gukomeretsa uwamahoro tewodoziya wacuruzaga muri gare ya nyabugogo bikamuviramo gupfa urukiko ruvuga ko ibyo aba bagabo bireguje bavuga ko bakubise uwamahoro bikamuviramo gupfa ko atari ibyo bari bagambiriye ko ari impanuka bagize abaregwa banavugaga ko bakubise uwamahoro bitabara ko bamutesheje ibicuruzwa bye bikagwa mu muhanda ngo akaba ari we wabanje akajya abakubita abaregwa bakavuga ko bamukubise bitabara batari bazi ko byamuviramo gupfa ibi bari babishingiyeho basaba urukiko ko icyaha bakoze cyahinduka kikitwa ko ari icyaha cyo kwica ariko batabigambiriye urukiko rwasobanuye ko iby'aba bagabo uko ari batatu bavuga bidafite ishingiro kuko rushingiye ku buhamya rwahawe n'abari muri gare ya nyabugogo ubwo uwamahoro yicwaga abo batangabuhamya basobanuye neza ko abo bagabo bafashe uwamahoro bagatangira kumukubita bamuhererekanya ku buryo yaje kwitura hasi agahita apfa urukiko kandi ruvuga ko rwanashingiye ku byemezo bya muganga nawe wahamije ko uwamahoro yasanganywe ibikomere byinshi kandi ko ibyo bikomere aribyo byamuviriyemo gupfa maze urukiko rwemeza ko ibyo abaregwa bavuga ko bakubise uwamahoro birwanaho nta shingiro bifite urukiko rwemeza ko ibyo abaregwa bavuga ko urupfu rwe rwabaye nk'impanuka atari byo kuko bagiye bamukubita bamuhererekanya nk'uko abatangabuhamya babyemeje urukiko rwafashe umwanzuro w'uko abagabo bose uko ari batatu buri wese ahanishwa igifungo cy'imyaka icumi ni urubanza rwabaye mu cyumba cy'urukiko hari abaregwa gusa nta bunganizi bari kumwe nabo ndetse nta nabo mu muryango wa nyakwigendera bari bahari abaregwa basinyiye imyanzuro y'urubanza ntibanatangaza niba bazajuririra uyu mwanzuro w'amahoro tewodoziya ni umugore w'imyaka makumyabiri n'irindwi wishwe tariki ya karindwi z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu bamwiciye muri gare ya nyabugogo aho yakoreraga umurimo w'ubucuruzi wo gutembereza ibintu yicwe n'abagabo batatu bivuga ko bakoreraga kompanyi agruni ishinzwe irondo n'isuku muri nyabugogo aba bagabo bahamijwe icyaha bose baracyari bato ku buryo bose uko ari batatu ntawe urageza ku myaka mirongo itatu n'itanu nyuma y'urupfu rw'amahoro rwabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu rugashegesha cyane bagenzi be bacuruzaga mu mihanda abashinzwe kubabuza gucururiza mu mihanda babaye nk'abadohoka asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali mu burundi abafungwa bo muri gereza ya muyinga ntibishimiye uburyo ubuzima bwabo bufashwe nyuma y'uko umwe muri bo aguye muri gereza azize uburwayi ni inkuru y'umunyamakuru wacu jean bosco ndarurinze nishemezwe elias umunyororo w'imyaka cumi n'indwi aturuka muri komine ya bwambarangwe mu ntara ya kirundo niwe yaraye apfiriye mu bitaro vy'i muyinga amakuru dukura mw'ibohero rikuru rya muyinga avuga ko abanyororo bagize agashavu kenshi ndetse bahakwa no gushaka kugumuka mu gatondo ko kuri uwa kabiri bamaze kumva urupfu rwa mugenzi wabo ayo makuru avuga ko abanyororo bashavujwe n'uko batabarije uwo yitavye imana ko aremvye kuva mu ndwi iheze igisata kijejwe imibano mu ibohero rikuru rya muyinga kibifata minenegwe elias nishemezwe yabanje kuvurirwa mu ivuriro ry'ibohero rikuru rya muyinga abanyororo bavuga ko iryo vuriro ata bushobozi na bukeya rifise ryo gukora ibipimo bikomeye ku ndembe ngoma nziza alfred frank umuyobozi w'ibohero rikuru rya muyinga arakana ivyo abanyororo bagiriza ubuyobozi arongoye avuga ko ahubwo baciye bihutira kurungika ku bitaro umunyororo yarayitavye imana ubwo nyene bakimenya ko aremvye avuga ko ivuriro ry'ibohero ryakurikiranye amagara yiwe uko bitegerezwa mw'ibohero rya muyinga hari hatekanye naho abanyororo bararanye agashavu tubajije umuyobozi w'ibohero ko abanyororo baba bashatse kugumuka mu gatondo ko kuri uwa kabiri yishyuye ko natwe twibonera uko ibintu vyifashe uwo munyororo yaraye yitavye imana ari mu barundi barenga gato ijana bari bafashwe n'igipolisi bavuye mu gihugu ca tanzania kuva igenekerezo rya kane ukwezi kwa gatandatu uwo mwaka turimwo bavuga ko bakoreshwa n'umutanzaniya azwi ku izina rya safari munyara bavuga ko yabakoresha mu mirima y'itabi uwo musore ari mu bashika mirongo ibiri na batatu bagumye bakurikiranwa n'ubutungane abandi bakaba bararekuwe abo bagifunzwe bakurikiranwa na parake ya muyinga ku caha co guhungabanya umutekano w'igihugu uwo musore akaba yinjiye mu ibohero rya muyinga ku igenekerezo rya cumi na gatanu ukwezi kwa gatandatu mu ishyirahamwe avdp riharanira agateka k'abanyororo n'agateka ka muntu muri rusange mu ntara z'uburaruko bavuga ko amategeko yahonyanzwe jana y'abagabo aserukira iryo shyirahamwe mu ntara z'uburaruko avuga ko uwo munyororo yatabarijwe hakiri kare ko aremvye maze ababijejwe ntibihutira kumujana kwa muganga asaba abarongoye amabohero mu ntara z'uburaruko kwitwararika amagara y'abanyororo mu kubarungika kwa muganga bacumva ko bagwaye jeanne y'abagabo aserukira avdp mu buraruka ati abarongoye amabohero bomenya ko umunyororo agumana agateka kiwe ka muntu naho yoba yagirizwa icaha gikomeye nk'ico uwo musore akurikiranwa ko ni ukuvuga ico kuja mu migwi igwana aho twashika imuyinga twasanze abajyango b'uwo muhisi nishemezwe elias bamaze gutwara ikiziga kiwe kugishingurana iteka tukaba tutashoboye kubonana nabo imuyinga jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
ijwi rya amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
ntayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo vowa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
umunyamakuru jean bigirimana ukorera ibitangazamakuru iwacu na garara kemfo mu burundi yaburiwe irengero kuva ku wa gatanu w'icyumweru gishize abashinzwe umutekano bahakanye ko atari mu maboko yabo ni inkuru y'umunyamakuru wacu eloge wirikaneza mu kiganiro yagiranye n'umuvugizi wa polisi Pierre nkurikiye mu gipolisi cy'u Burundi ibijyanye n'ibyo biba byarashikiye uwo muntu twabyumvise mu binyamakuru nk'uko abandi bose babyumvise guhera ku munsi w'ejo niho hariho n'abamenyeshamakuru bamwe bamwe bamwe batanguye kudutelefona batubwira iyo nkuru banatubaza aho amatohoza yabageze ubu amakuru mufise n'ayaho amakuru dufise ni uko umuryango hashaka kuvuga umupfasoni ujya mu menyeshamakuru yahawe umuco w'ukungene yo kwegera abariko barakora amatohoza bimurambye kugira ngo babwire ibyo bavuga byashikiye uwo mutambukanyi wiwe umushingantahe wiwe kugira hanyuma bace batangura amatohoza barabe ko koko ibyo bivugwa ari byo hanyuma bamaze gusanga ari byo baheze bakorere hamwe mu kurondera uwo muntu no mu kumenya ababa barakoze ibyo bintu hamwe byaba byarabaye hari amakuru yagiye avugwa ngo mu byo yoba yarafatiwe mu mwanya wa mbere bakimufata ngo bamuziza ko yoba yaragize ingendo mu minsi iheze mu gihugu cy'u rwanda ayo mu gipolisi hari ayo muramenya cyane Eh, ibyo byibazwa bamufashe kuko ntiyafashwe n'inzego z'umutekano zo mu gihugu cy'u Burundi dusanzwe tuvugira zimwe zimwe ababa baramufashe rero nimba yarafashwe kuko nibo baheza bakabazwa ibyo baba byaratumye bamufata gushika ubu mu gipolisi mubwira muti hoba hakiri icyizere cyo kuronka uwo muntu uko biri kose Eh, mu gipolisi tugira tuti amatohoza ko yatanguye umuco ku bijyanye n'ibyo bintu uzoheza umenyekane kuko mu gipolisi gushika mu gitondo c'uno munsi eh, nakubwiye ko ayo makuru twayumva ku ma- ku bimenyeshamakuru nk'uko kiwanyu ni ukuvuga hajya ahantu i bugarama bavuga hariho abapolisi basanzwe bahakorera hari n'abasirikare basanzwe bahakorera hari abajije umutekano bahakorera kuri irya barabara nta muntu yoshobora kuhafatirwa eh, ngo yinjizwe mu modoka yindi kanaka abo bantu ntibamubone canke n'abanyagihugu ba- ba- ba- baba bari hajya murazi ko hama hari abanyagihugu buri mwanya kandi benshi ntibashobore kubona ivyabaye rero uje ukavuga ko habereye ibintu nk'ivyo hanyuma abapolisi bacu bahakorera ntibabe barabibonye ucamva ko ivyo ari ibintu bitangaje cane ari naco gituma umuryango we wasabwe ko woza gutanga guha umuco abariko barakora amatohoza kugira ngo babanze barabe ko koko ivyo bivugwa ari vyo ko koko uwo muntu yaba aho hantu yarahashitse hanyuma agatwarwa n'abo bantu hanyuma bamaze gusanga ari uko- ari uko vyagenze baheze bace batangura amatohoza kugira barabe eh, ko bashobora kumutora nimba eh, baramutwariye hajya ahantu n'ababa barabikoze bamenyekane hama baheze babibazwe hari abagira bati naho ejo mwanditse ku rubuga rwanyu rwa twitter yuko ata muntu n'umwe we mu nzego z'umutekano yamufashe katavyo muzi hari abagira bati hari igihe usanga abantu bakorera mu ntara bafashe umuntu mugabo ntibashoboke babibwira ah, abo ku rwego rukuru i bujumbura ni ukuvuga ko mwebwe iyi nzira ari imwe mushobora kwibaza ko ariyo canke ku bwanyu ntishoboka kuri ibi vyashikiye umenyeshamakuru hajya amakuru yo ku rubuga rw- rwa twitter kuyashira ko twari twamaze kuvugana n'izo nzego zose uri kuravuga na twebwe tu- aho tuvyumviye ku munsi w'ejo twaciye ica- ikintu ca mbere twa- tumaze kubibona mu binyamakuru muri bwa buhinga ngurukana bumenyi ikintu ca mbere twakoze kwabaye kubaza abajeje umutekano bakorera hariya nino i bujumbura kuko urazi ko izi nzego kumwene zikora zirafise aho zitanga ivyegeranyo kandi zirahanahana amakuru ku buryo umuntu nk'umumenyesha amakuru yoshobora gufatirwa ahantu bica bishika ino ku rwego rw'ini bujumbura nico gituma mu kwandika nuko twa twamaze kubaza neza hose bakatubwira neza yuko ujya muntu atahantu na hamwe aherereye muri kandi ko atigeze afatwa n'urwego na rumwe muri izi nzego zijeje umutekano mwebwe muravuga muti inzego z'umutekano z'u Burundi ibisata bitandukanye twarabagiye dusanga nta n'umwe yafashe umuntu none hashobora kuba habaye iki Eh, icabaye ntaco tuzi gushika ubu turakeneye ko umuryango uza ukitwara mu gipolisi uka- ukavuga ivyo ivyo biba vyarashitse hama babanze barabire hamwe koko ko ivyo bintu vyashitse kuko urashobora gusanga ivyo bavuga bitashitse ni ukubanza kurabira hamwe koko ko ivyo bintu vyashitse basanze vyarashitse rero baheze baca babandanya amatohoza barabe ko nimba koko uwo muntu yoba yarashitse hariya hanyuma agafatwa bace baraba ko ritoba ari inyuruzwa canke ko ritoba ari inyuruzwa twovuga iryo ku ruyeri kuko twarigeze kubibonaho abantu bavuga ko umuntu wabo yanyurujwe mugabo eh, ahubwo bwabaye uburyo bwo kugenda mu zindi nzira ko mu nyuma twarahava tukamenya iyo umuntu aherereye n'ivyo arimo abahanga mu bijyanye n'ibidukikije n'amashyamba bateraniye i kigali mu rwego rwo kwigira hamwe ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro ya bon mu budage isaba ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri haba hatewe ibiti bingana na hegitari miliyoni magana abiri umunyamakuru wacu tabita mukamusoni yakurikiranye iyo nama hegitari miliyoni ijana nizo zitegekanijwe gutegwamwo ibiti ku rwego rw'isi nzima iki cemezo cafatiwe mu nama yahuje abarongozi n'abahinga mu bijanye n'ibidukikije mu gihugu c'ubudagi ahitwa bonne mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe aho bari bumvikanye ko bazotera ibiti kuri hegitari imiliyoni ijana na mirongo itanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane i new york muri amerika abahinga mu bijanye n'ibidukikije bumvikanye ko bazotera ibiti kuri hegitari miliyoni majana atatu na mirongo itanu gushika mu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu abarongozi bavuye mu bihugu mirongo ibiri vya afurika bakoraniye mu rwanda kugira barabire hamwe uko iyi ngingo iri irashirwa mu ngiro ku isi na cane cane ku mugabane wa afurika imisozi n'amashamba bigenda bihona ibiti biracibwa ibindi ntibisubirizwe amashamba araturirwa ntasubirizwe kubera ibikorwa vy'iterambere co kimwe n'igwirirana ry'abantu vyabonetse ko itemwa ry'ibiti rituma abantu bahema umwuka mubi ingwara nyinshi zigatera amapfa nayo nyene agatera ku isi kuko uruzuba n'imyuzurira bica biba vyinshi gutera ibiti kuri hegitari miliyoni ijana gushika mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri ni inyishu kuri ibi bibazo vyose u rwanda rwiyemeje ko gushika mu bibiri na mirongo ibiri ruzoba rwateye ibiti ahantu hangana na hegitari miliyoni zibiri u rwanda ruza imbere ku gihugu cashoboye umugambi baravye aho bagejeje bimwe mu bihugu bitanguye kugwigirako umupfasoni christine hajya sanyo umushikiranganje w'ibidukikije mu gihugu ca guine conakry yabwije irya amerika ko igihugu yaserukiye citeguye gutera ibiti kuri hegitari imiliyoni zibiri iki cemezo canashikirijwe muri iyi nama izomara iminsi ibiri ibi bitegerezwa kuba vyashizwe mu ngiro mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu iki gikorwa kizotangura mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi nk'uko uyu mushikiranganji yabitubwiye christine avuga ko hakiri intambamyi mu gihugu cabo ariko akarorero keza bagakura mu rwanda Le défi de Borne est, est une initiative à encourager. C'est pour cette raison que la Guinée aussi euh, s'est impliquée.
umugambi wa bone ni iciyumviro ciza cane nico gituma gine nayo nyene yiyemeje gutera ibiti kuri hegitari miliyoni zibiri kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi gushika muri bibiri na mirongo ibiri na gatanu icigwa ca mbere nakuye ku rwanda ni uko ushobora gusinya amasezerano n'umuntu aje gukora canke ishirahamwe mugabo ukuriha gafata imyaka ibiri ni ukuvuga ko umuriha igice c'amahera yanditse mu masezerano inyuma y'umwaka usanze hari ibitagenze neza uca umubwira agasubiramwo iyo ni ingendo nziza cane na twebwe muri gine tugiye gukoresha Ce que nous allons appliquer en Guinée.
zimwe mu ntambamyi kugira iki cemezo gishigwe mu ngiro ku mugabane wa afurika harimo imiriro ya nyakanga aborozi bakoresha umuriro nk'igikoresho co kubika isi nziza kugira baronke ivyatsi vyo guha ibitungwa vyabo abantu baca ibiti kugira baronke inkwi n'amakara gucukura ibutare n'ibindi ku bw'aba baserukiye amareta muri iyi nama ya bon challenge ntawujya umurete atabanje kumena irigi igihugu c'u burundi ciyemeje gutera ibiti ahantu hangana na hegitari imiliyoni zibiri gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko iki gihugu nticaserukiwe muri iyi nama twarondeye uwuserukira igihugu c'u Burundi mu Rwanda ariko ntitwashoboye kumuronka i Kigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
kuva ku itariki ya makumyabiri na gatanu kugera ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'uku kwezi kwa karindwi ishyaka ry'abademokarate rizahurira mu ikoraniro kaminuza convention mu mujyi wa philadelphia muri leta ya pennsylvania intumwa zizaturuka mu gihugu cyose kugira ngo zimike ku mugaragaro kandida wabo mu matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika bazashyiraho kandi n'amahame bazakurikiza mu matora yo mu kwa cumi na kumwe gutaha radiyo yanyu ijwi rya amerika izaba ihababereye
i philadelphia muri leta ya pennsylvania mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika hakomeje kongere y'ishyaka ry'abademokarate aho ku munsi w'ejo hillary clinton yemejwe ku mugaragaro nk'umukandida w'ishyaka ry'abademokarate mugenzi wacu thomas kamirindi ari mu mujyi wa philadelphia aho akomeje gukurikiranira imirimo y'iyo nama kugera ku munota wa nyuma ishyaka ry'abademokarate ryari rifite impungenge zo gucikamo ibice abayoboke ba senateri bernie sanders nanone bakoze imyigaragambyo bavuga ko ishyaka ryabo ryabagambaniye ubwo abayobozi baryo babogamiraga kuri hillary clinton aho kuguma hagati mu gihe cy'amatora y'ijonjora kuva ejo bundi bernie sanders ntiyahwemye kubasaba gushyira imbere ishyaka no gushyigikira hillary clinton ati tugomba kureba kure donald trump aramutse atowe ntimwatinyuka kureba abana banyu amaso mu maso ariko baramunaniye kugera intumwa zitangira gutora ku mugoroba byari bitarasobanuka niba bemera kujya inyuma ya hillary clinton nk'uko santers atahwemye kubibasaba bagiye gutora umuyobozi wa kongere depite marcia fuge yafashe ijambo atungura abantu ati umunyamabanga w'iyi kongere yashyikirijwe amazina y'abakandida hillary clinton na bernie sanders bityo intumwa rero zagombaga guhitamo umwe muri aba babiri abayoboke ba sanders bavugije urwamo rwinshi nk'iminota ibiri yose kubera ibyishimo umunyamabanga wa kongere akaba n'umunyamabanga w'ishyaka stephanie rawlings blake akaba na meya w'umujyi wa baltimore yayoboye umuhango wo gutora agahamagara buri leta noneho umwe mu ntumwa agatangaza ku mugaragaro amajwi bahaye buri mukandida gutora byasabaga amajwi y'intumwa ibihumbi bibiri na magana atatu na mirongo inani na batatu byibura birangira Hillary Clinton yegukanye amajwi ibihumbi bibiri na magana umunani na mirongo ine n'abiri naho Bernie Sanders abona igihumbi na magana umunani na mirongo itandatu n'atanu bityo Hillary Clinton aba yinjiye mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika umutegarugori wa mbere na mbere ubaye kandida wa rimwe mu mashyaka abiri akomeye hashize amasaha ni Hillary Clinton abaye kandida burundu perezida Bill Clinton umugabo we yabwiye ijambo kongere yatangiye avuga ukuntu bamenyanye bombi bakiri muri kaminuza imwe ati kumenya Hillary Clinton niyo mpano y'ubuzima bwanjye yamutatse ibigwi ku buryo burambuye ibigwi by'ubuzima bwabo bwose bamaranyemo iyi myaka avuga ukuntu Hillary Clinton ahora yitangira abandi cyane cyane abatishoboye asoza avuga ko Hillary Clinton ari we ufite ubushobozi n'ubunararibonye bihagije byo kuyobora igihugu Hillary Clinton azafata ijambo ku wa kane nijoro abwire kongere ko yemeye koko guhagararira ishyaka ryabo mu matora yo mu kwa cumi na kumwe toma kanirindi ijwi rya amerika philadelphia
inshuti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu ariko mbere y'uko dusezeranaho reka aruwizi bigira imana atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi
leta zunze ubumwe za amerika yaneguye yivuye inyuma ibitero bibiri vya bombe vyabereye mu gihugu ca somaliya ku rwingiriro rukuru rw'ibarabara rigana ku kibuga c'indege ca mogadishu ejo ku munsi wa kabiri abantu bashika cumi na batatu nibo bahasize ubuzima umuvugizi w'akanama kajeje umutekano muri amerika ned price yamenyejeje ku munsi wa kabiri ko amerika ifatikanije n'ibindi bihugu bazoguma hafi ya somaliya mu kurwanya iterabwoba ryabaye indanse muri ico gihugu inama ijejwe umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni nayo yaremeje ejo ku munsi wa kabiri kongereza ikiringo cy'inteko za oni za monisco minuska murambabarira ziri muri Republika ya Central Africa gushika mu kwezi kwa 11 umwaka wa 2017 abasirikare ba ONU bari muri ico gihugu ca Central Africa bashika ku bihumbi 11 bajeje gukingira abasivile gucungera ivy'agateka ka muntu no gufasha kugira imfashanyo zishikire abanyagihugu Perezida Saravakire wa Sudani yo mu manuko yararahije mu mabanga icegera ciwe ca mbere gishasha Tabani Denge Gai aheruka kugena ngo asubirire Riek Mashari. Mu ijambo yashikirije yemera ayo mabanga ejo kuwa kabiri Denge yamenyesheje ko agiye kwihutira gukora ibintu bitatu guhagarika intambara gusubiza mu zabo bahungiye hagati mu gihugu no gusubiza hamwe abasirikare bo ku mpande zose muri sudani y'umumanuko kandi igisata cya oni kijejwe impunzi ku isi hcr kimenyesha ko intambara ziheruka kwaduka muri icyo gihugu zatumye impunzi zishika ibihumbi mirongo itatu n'indwi zihungira mu gihugu cya uganda naho aha muri amerika ubushyuhe burenze urugero bugaragara muri iki gihugu bwatumye umuriro utema utongora amashyamba muri leta ya california mu burengero bwa amerika
inshuti mwari muduteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo naha kirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro uwabishyize hamwe ni fatuma alimasi karara amakuru mwayagejweho na aloyizi bigirimana naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye ederwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.